iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki zitanu y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkundikije ubu rero ni umwanya w'ikiganiro muri sanga abacuranzi b'umuziki barafite ingabirano y'imana yo gushikiriza ubutumwa bw'amahoro n'urukundo mu buryo bwumvikana kandi abanyagihugu isinzi barabatega amatwi nk'uko abahinga banonosoye vyerekeye umuziki babivuga mu mpera z'indwi yarayirangiye umuririmbyi kirangiranwa jean pierre nimbona azwi ku izina kidumu kibido kibunganizo gikonteneri yatunganije ibitaramo by'umuziki mu burundi akaba yarashikirije ubutumwa bw'amahoro hagati y'abarundi yongera aratera akamo igihugu cy'u rwanda n'igihugu cy'u burundi bisangiye byinshi kabisaba gusubira kunagura imigenderanire yabyo kugira ngo abanyagihugu bavyo batekanirwe mbega ubwo butumwa bwashikirijwe n'umuririmbyi kirangiranwa kidumu mubona gute umuririmbyi ashobora kuba umuhuza aho abahuza batorohewe kuri ibi bibazo byose rero duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'umushyirana jean Pierre nimbona kidumu ari ngaha rero ku murongo w'iradiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza mushyirana kidumu
mwiriwe neza murakomeye
ameze neza kabisa reka reka tubanze twumviza akaririmbo
You're my man, yeah. Young man, yo, yo, yo. Moreno samba Kanoga inga kanyaka nande kandi muri chatawe Na vyumba mumika nini mitito Yuko keli bikoko vyavuga maze nkaryoherwa Muri kanoga inga harabaye igiti cyavuga kigatera mu kagogo aho kenshi twaba duteramye tukikujya sukuru twese uko turi ikiyago kikarema tega amatwi rwaruka ndaba umwibutsa umugani nuba ku giti va ku muntu kandi umugani ugana kariho akaririmbo ku mushyirana kidomo kidomo eh, urakoze cyane rwose mbega ibitaramo mwakoresheje ku munsi wa gatandatu ikana ku munsi wa mungu eh, byagenze gute byitabwe n'abantu bangana iki
igitaramo cyabaye ku munsi wa gatandatu cyari soire yateguwe n'abanyakenya ambasade ya kenya eh, mu ntumbero yo guhuza ibyashara hagati y'ibihugu bibiri uburundi na kenya ukuntu bahanahana ibidandazwa ambasaderi wenyine ubwiwe niwe yitumiye aza no muri kenya aranyemerera yuko arambwira yuko ari we yifuza cyane yuko nogenda akamo kiwe ndakitaba ca ndagenda ko naje na- nari narigeneye kubona igihugu canje ari yaje imyaka ibiri atatu mbona hanyuma ivyo bitaraba nyene bamwe bamwe byarabababaje novuga nti simazuzi igituma bababaye ariko ndahashitse nabonye umunezero w'abanyagihugu nabonye ukuntu abanyagihugu babishyuye ari benshi baraza cyo kwaza nari nzi ko ndirimba nza gutangura kuririmba hakiri ku mu- ku murango izuba ricaka ariko abanyene kubitegura barambwira ati dushaka gutangura radio yo mw'ijoro ubandanye gushika nawe uruwa urubanza muri make rwagenze neza ariko rero sasa icyantangaje ni uko bamwe bamwe barabizi ibibazo by'igihugu bari hanze cyane cyane bamwe bamwe simvuze bose hari abo bitashimishije sinzi igituma bo bavuga yuko bavugira abanyagihugu rero nabyo nkavuga ni igenda ahuza abanyagihugu igenda igahuza imiryango sinzi ukuntu babibonye sinzi ko badakira ariko abanyagihugu ba- basubira kandi kugira agahenge mu mitima yabo bata- basubira kandi kunywana hamwe kuko kwinubana abarundi turabizi ko byanzeho abafite imigambwe abapfa amoko twaje turabona byinshi abapfa ibyiyumviro ariko hageze ikibazo nk'icyo ikibazo nk'icyo nagira nibutse bamwe bamwe yuko igihe hari umukuru w'igihugu majoro Pierre buyoya arigeze kuza uku nyene hari yabaye ibibazo mu burundi ingorane nyinshi nagewe nari mpunzi muri kenya ndaza kuririmba amahoro abariko baratwara ubu bo bari bakiri mu ishavu iyo batwagwa n'ishavu sinibaza ko nari kuririmba kuko bari kuntegera kujya bugarama bakavuga bati waje kutupfobera cyo nibaza rero sasa muri make kubera yuko urubanza baruzi nimba abo bagejeje ibibazo by'igihugu bafite inyungu z'abarundi mu mutima ikintu cyose kizana umunezero ku barundi bari bakwiye kugishyigikira ibatandukanya barabizi irahari ikibazo ni ituraba kandi ibyo ni ibindaba jewe gusa ndaba ikinezerezo munyagihugu kandi murazi yuko ndabasanga hose genda mu mihinga yose y'isi abarundi nkabasanga aho bari abanyarwanda nkabasanga aho bari urumva je ku bwanjye akazi kanje no gukora icyo bita entertainment no kwigisha abantu urukundo hagati yabo n'urukundo rw'igihugu baba bavamo mushana kidumo nkuko mubivuze ku bwanjye twarashoboye urubanza rwagenze neza nkuko mubivuze mu myaka ibiri mwaheruka mu Burundi mu myaka ibiri ibintu byarahindutse uruhagarara rwa politike eka rwa ruramaze igihe kirenga umwaka ikintu mubona cokorwa kugira ngo izo njyane z'abarundi zirangire aho mwabuze kwikekana kubera amoko imigambwe ikintu mwebwe ku- mwobona cokorwa kugira ngo ivyo bintu abatari bake bashira imbere indyane z'amoko indyane z'imigambwe indyane z'imitumba kugira ivyo bintu bihere mubona hoko wiki ubutumwa bwotangwa bwoba bumeze gute
icya mbere cyo nuvuga ni uko abarundi batangure kumenya ikintu kimwe iyo umuntu ari ku butegetsi aba ariyo abandi nabone babushaka bujya butegetsi umwe nicyo gituma hari uguhiganwa kw'imigambwe mu bisanzwe abanyepolitike barahiganwa uwo abantu bemeye niwe baca baha ivora ngo dutware aho ni ku ntebe nguru iyo ntebe nguru ni- ni intebe y'umukuru w'igihugu hakaba ni- n'ukundi guhiganwa ku- kuja mu nama nshingamateka kuja no mu basenateri no kuba abasitanderi bashaka bamwe batwara amakomine mu- muri nuzeyi ayo yose ni amatora muzi yuko akorwa ngaha kuri ivyo mu mwanya rero sasa amatora yaheze abarundi icyo baca bakora bamwe bamwe baca basubira ku isuka uwurima atasubira kurima uwudandaza atabandanya adandaza ubuzima bukabandanya ikibazo rogema cyo maze kubona ni uko hariho kandi guteganya imitego no mu mwanya za matora yimirije cyangwa yaheze ibintu nk'ibyo kuko biraboneka yuko atakwihanganirana ngo abantu bamara imyaka itanu cyangwa imyaka yindi batari kuri bya bindi bamenyereye yuko bategeka kuba ari abatware bamwe bamwe hanyuma jewe ku bwanjye akamunotera abanyagihugu ni uko bokwamna kuba amapine y'abantu bamwe bamwe abashikana ku nyungu zabo kandi umunyagihugu mu bisanzwe ategerezwa gutwarwa n'umutware atana abatware benshi ni umutware umwe ku gatumba umutware umwe mu gihugu ni umutware umwe- n'ibintu ng'ivyo ariko ubwanjye nibaza yuko abanyagihugu boreka kuba bose abanyepolitike umwe wese araba igikorwa yokora kugira ngo yiteze imbere kugira ngo abandanye ubuzima bwiwe hari ibintu vyerekeye ngo ku mugoroba hageze ku mugoroba umunsi atahiwe hanyuma hari ibintu byitwa imeza ibyo ameza turirako Utas- utatetse utasumye uteke ushire ku meza y'iwawe ruzoza kujya ku mubanyi umubanyi azokwakira rimwe ariko azakubwira wowe none iwawe nduteka urabyumva umwe wese ateke iwe umwe wese yirabe yiteze imbere yiyubake hanyuma ibyo bindi bifise umwanya w'amahigano wavyo kandi amahigano aheze turemere ko yaheze ninakuja turaba urukino wakunda ekipe itsinzwe urababara ariko ubuzima burabandanya ariyo match izindi ziroza ako kamo Match izindi yego ako kamo kuko abarundi bokwima amatwi inyosha z'abanyapolitike ku mpande zose ni akamo katewe n'abantu benshi cyane rwose urwaruka ruratera ako kamo abapfasoni baratera ako kamo eka n'abanyapolitike bamwe bamwe baratera ako kamo hanyuma ikintu nashaka kubaza mushikana mu ubutumwa muba mwarashikirije nko mu karirimbo kanyu gashasha mwashikirije ni nk'ubuhe hariyo akaririmbo gashasha muba mufise mwoducira no ku mayange mu kanya gatoya mukaturirimbira amasegonda makeya
Eh, mfise uturirimbo dushasha twinshi ciza kuri kuravuga kariko karimwo ama- ubutumwa mwashikirije e- ejo bundi bw'amahoro hagati y'abarundi eka n'agatera kamo k'imigenderanire myiza mu Burundi no mu Rwanda byinshi ariko reka ndakubarire jewe mu bisanzwe ntihagira abantu banyitiranye n'umunyepolitiki nta giti nta giti na kimwe njye nshobora kwicarako eh, kuko umenga jewe nahisemo kuririmba reka bibe kubera ivyo abantu bamenye yuko ataco ndiko ndarondera kandi ikindi naco si leta iba indumye aho ariho hose je ngenda kuvuga canke kuvugira igihugu canje canke kuvugira abarundi si leta induma si n'umukozi wa leta si n'umukozi wa opozisiyo na opozisiyo nize ngaho ivuge ngo je ndi umunywanyi wayo oya je ndunda bose mbuza abarundi bose je ndiga gusa ngo umuntu wese mbona ko ari umurundi kuva muri kenya abantu baranzi je nakira nta muntu n'umwe ninuba nta muntu jewe noziza ubwoko nta muntu jewe noziza biragoye kuri jewe biragoye siko meze byarananiye yuko ivyo ndavyiyumvira no kuvyiyumvira je ndava gusa igihugu en general akamo rero nateye abantu ni akamo kerekeye kureka kwinubana iki gihugu tugikunde Nababuri- naba- nabwiye ababyeyi cyane cyane bafise abana cyangwa bimirije kubyara umwana avutse avuke bamukundisha igihugu ntibamukundishe bya bindi tumenyereye uvuka ugasanga ababyeyi bariko barakubwira ngo uri umuhutu uri umututsi iwanyu ngo murabatare murabahanza mwibande ibintu nk'ivyo kuko nivyo biri mu miryango yacu kandi byaraduteye ubukene kuko ntitubona kandi umuntu icyo amaze tubona gusa ubwoko avamo cyane cyane sasa aho bigeze je naciye mvuga ndi tufise ibwirizwa no- nokwita obligation morale twebwe abavyeyi gutangura ibintu byo gukundisha abana bacu bakiri bato kuva tukibabona yuko ari abarundi ako kamo mugatera mushika nahe kidumu ako kamo mugatera mu karirimbo gatoyi cyane gose nuko amakati je mbona hagati y'u Rwanda n'u Burundi yokemurwa vuba abarundi n'abanyarwanda tugasubira kuba umuryango umwe kuko n'ubundi turi umuryango ahubwo tuje ture turenza niko kamo je nateye Ut- kandi narabivuze ndi ku butaka bw'u Burundi simeze nk'ababandi babivugira hanze je ndabivuze ndi ngaha uwo bibabaza nakundi mu- abifata uko je ndiko ndifuza yuko mbona u Rwanda n'u Burundi basubiye kwiyunga
ubwo ni ubutumwa bwiza cyane gose mu nshinga kidumu ubutumwa busaba abarundi kumvikana eka ku kureka zijyane z'amoko imitumba ibintu bishyirwa imbere n'abantu bakiri mu mwijima nk'uko twabivuga ariko mu kanya gatoya cyane gose mu masegonda make urashaka kuduha akaririmbo gatoya ukaturirimbira aha ku iradiyo abarundi benshi barabumvise abantu mu rwanda barabumvise ariko hariho abumviriza iradiyo ijwi ry'amerika bari mu bihugu bitandukanye mu bushinwa mu buyapani eka no mu bihugu bitandukanye akantu gatoya cyane gose amasegonda make uzoba ukoze
kameze gute Akari- kamwe ako ushaka je ndakagira A- e, aku- akuduha kose turagashima
mana manura umwuka uze ku bana bawe tubane mu rukundo igihugu kirimo amahoro umuhoro uramwa urusake rw'imbaragasa rukipfuka batanu isi ndimwa igeramiwe n'uruzuba manura imvura hazi itose kara amaborogo uguhemukirana ugushirana yehova nadukize Ak- ako n'akandi kamo ndiko ndatera abantu urakoze ibintu c- byo gushirana ibintu byo kwama buri mwanya abantu bagerageza guteganya imitego bimbana igihugu twese turagisangiye igihugu ku bwanjye hari umuntu yambajije ku iradiyo nari ku iradiyo imwe ndiko ndakora ikiganiro ambarira ati ngo ndakunda kuvuga ibintu umenga na jewe nda- mfise amaraso y'abategetsi naciye ndamubwira ko atavyo ngeneye kuko mbona ko abantu bafise umuvumo wo kwica abategetsi bakunda kwica abategetsi babo kirazira ubu turi mu modoka tuvuye ruguru iyumvire nk'ubu woca barasa umushoferi ariko aradutwara ca tugwa mu manga twese kwica abategetsi ni nko kwica umushoferi ariko aragutwara mubwira ahagarare buke buke murabizira basyanuyo parikinga ahagaze muce mururuka tuti dushaka umushoferi mushasha ariko si ukumurasa si ukurasana si ukwiyumvira gukoresha imigere kandi muri ku rugendo rurerure kuri highway imwe bita motorway mu bwongereza cyangwa aho muri amerika y'ama highway cyangwa ama tollway y'amabarabara y'urugendo rurerure autoroute murakoze ubutumwa bukomeye cyane gose reka duhe ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na jean de dieu jean de dieu mwiriwe neza
ego mwiriwe ndabaramukije mwiriwe neza murafite ikibazo murafite Hanyuma, icyumviro ndabaramukije n'um- n'umuririmbyi arakumva
ego hanyuma ego umuririmbyi arashobora kuba umuha- umu- umu- umu- arashobora kuba umuhuza kandi by'ukuri arashobora eh, no guhuza abantu babiri bafataniye ama- amatati ibyo ndabimushimiye kandi kuri naje namubona neza hanyuma reka ndamubaze ikibazo yego urabona ko aha mu burundi bamaze gutumira abahuza benshi kuva haba mu ntango hagitangura kuba ingorane ngaha mu gihugu Mhm.
bamaze gutumira abahuza benshi kandi novuga n'ukuri gushika ubu nta nyishu nziza kuba turabona ngaha ku gihugu cy'u Burundi none nawe uwo muhuza akaba ego ari umurundi mugabo akaba yavuze ko hari haheze imyaka ibiri ataza ngaha mu gihugu cy'u Burundi none eh, kubera iki iya- iyatevye eh, yoba aje mu bahuza nko mu banyuma atigeze eh, aza muri kijya gihe nyene byari bishushe na cyane cyane ubu ariho yoba ageze kuza kugira atere aye a- a- a- a- atange izo ndirimbo eh, zihanura kandi mu- zivuga ku- ku vyerekeye amahoro kubera iki yari yaratevye novuga kandi yari ngaho muri kenya yabuze umwanya yari yagize ene u- wo kuza ngaha mu gihugu c'u burundi kugira abone kuzishiramo izo ndirimbo kuko burya novuga nti umugenzi mwiza umugana amagorwa ariko urabona ubu novuga nti eh, eh, umusango agahenge karatangwa kuboneka none kubera iki yari yaratevye kuza kugira eh, a- a- ahanure mu gutanga muri izo ndirimbo Mura- Ego, ikibazo cyane cyari iki?
murakoze jean de dieu reka duhe n'ijambo eh, umushingantahe eh, beni orel orel mwiriwe neza
ndabumva cyane frederic Murafise- ndamukize n'umutumire ndanyaruka cyane ku kibazo mfise ku muririmbyi nkunda cyane kidumu yadufashije mu bintu byinshi yego ntangure ndamushi- ntangure ndamushimire ku kigoro yagize nubwo ko ari ikigoro yagize kuza kudutera igishushanyo ugiye twari tumukumbuye kuri sene mizikare aha mu burundi hanyuma rero akabazo kanje nagira ndamubaze ah, ku bijyanye n'imvururu zari zimazemo iminsi igihugu cyari kimazemo iminsi ubu hari umutekano udasanzwe umutekano abarundi bari bifuza nagira ndamubaze kubera iki atagize intervention abiri asohore akantu ku barundi ko ku kuba ku- kuba reconforta n'uvuga kuba reconforta ah, kubera abarundi bari mu marira bamwe bamwe abandi bakaba bari mu mutekano ako kantu kubera iki atakagize nk'uko yari yarabikoze mu myaka yahera im- ava ahusha imbere ya yarusha akoda arusha akandi kabazo nagira ndamubaze nagira ndamaze niki hafasha abarinzi b'abarundi nyaburya n'amaradiyo yaturiwamo amwe ya, ya, ya siporo ya ya ya promotinga nubwo ya pro, promosiona umuziki w'uburundi yafasha muri byinshi naki nakahe eh, kigoro yogirira aba- abaririnze barundi muri iki gihe atani uburyo bafise badashobora no kugira amakipe je byari ba- ubwo bwari nk'ububazo bwanje murakoze cyane urakoze beni orel reka duhe n'ijambo eh, cedric cedric mwiriwe neza cedric muratwumva Eh, cedric turagaruka kuri wowe ndabona telefone yawe imeze nabi cyane rwose reka turakugaruka ko reka mpe ijambo umushyirana kidumu hagira icyo yishyuye ku bibazo bya baje na jean de dieu atangura ashima utwigoro wagize ariko umenga ariko barabaza ngo iyi miti yo- iyo miti yose mu byari bishushe ntarihe Oya.
kugira ndamwishure yego jewe nama ndi mu ngendo urazi nawe ko duherukana nari muri amerika muri bibiri na cumi na kane Mhm.
bibiri na cumi na gatanu yego
Eh, nari ngaho naraje no kuri studio iwanyu aho kuri voa yego hanyuma mvuye ngaho naragiye mu zindi ngendo z'i burayi hanyuma mvuye mu ngendo z'i burayi ndafise n'amakontra i nairobi aho yose aba aba apanze ki- i- kimwe inyuma y'ikindi kimwe inyuma y'ikindi ati usanga rero ayo matariki yose cyangwa ayo masenene izo ndwi ntegereza kuba ndazimaze ahantu cyangwa ahandi bigaca bingora bigaca bingora kugira ngo nshobore gukora urugendo kuko si jewe napanze yuko haza amagume ayo magume iyo vyari bishushe ntavyo je nifuza n'uyo munyagihugu ntavyo yifuza ni ibintu biza umuntu atazi yuko agira injyane za politiki biraza bitangura n'impari impari impari oya ni gutya oya ni kuriya bamwe ni gutya abandi ni kuriya abamwe bagatangura gutanga imihoho abandi bagatangura kwiyerekana jewe ku bwanje novuga ntitubona intambara tugira itangure tuyibona tumaze kuyijamo nta muntu uramenya n'ibyari biba bishushe cyane n'ibyari biba bikanye n'ibyari biba bigize gute tu- tuba dufite tu- tu- ibyo rero tubyibuka bimaze guhera uti rero kijya gihe cyari gishyushye amasasu yavuga cyane kuri gahunda atabura kuvuga abantu bagiye bagiye mu ntambara kira noneho rero sindi umusoda yuko ngo byari bishyushye byo kuzi- kubizimya hariyo abajejwe umutekano iyo umutekano wifashe nabi bawugarukana babihemberwa kubera ko bagarukana umutekano rero ndi umuririmbyi nagira abantu banyitiranya ndasubiyemo ntimunyitiranye nta pozisiyo n'imwe nta posite n'imwe ariko wavuga ngo zemba ari muri posite ya leta ngo biramuhemba ngo yagize ibi yagize biriya oya jewe ndi umuntu nakoze icyo bita umurimo mw'icumu ni umurimo mw'icumu jewe nihaye kuva ndi muto yuko ijwi ryanjye ritopfa kubusa ndarikoreshe mu kwigisha abantu banje mu bintu byiza gusa ibyo nabyo bimeze nk'impanuro ushobora kuzifata cyangwa ukazireka uba ufite uburenganzira bwo kuzemera impanuro z'umuririmbyi cyangwa ukaziheba Eh, umushikiranganji Beni nawe kumbwira ziba ubu ni amasasu turiko turabasana wowe ziba
umushikiranganji Beni nawe Aurel eh, umushikiranganji Kidumu arasaba ko mubandanya muremesha abarundi akabaza n'ikintu muba mufasha abaririmbyi bari mu Burundi muri iki gihe
abaririmbyi b'abarundi jewe abantu baribagira nafashije benshi n'ubu ngiriko ahandi ngaha i bujumbu abona kuri nairobi ni batanu gusa abandi bose ndiko ndongereza ko nabo ngaha none uko si ugufasha hanyuma abaririmbyi basanze abarundi bazi ninde afatiye mu maboko yanjye nta n'umwe bivuga yuko umwanya umwe baribagira abariko barakora ibintu jewe mba n'inyuma y'ibintu byinshi cyane yego hariho abifashije kandi nabo rero basaba ko bafasha abantu hariyo abifashije abishikanye ku isonga ariko hariyo abo jye nashikanye ku isonga kandi bizi kandi ni benshi umuririmbyi ingana aricyo Ninde- ninde biyakana yuko atigeze asa na ku maboko yanjye umuririmbyi witwa fariyasi ninde biyakana umuririmbyi yitwa eh, dr claude ninde biyakana ibyo byose abantu baribagira sinibaza sindu ba- bashaka yuko mbizi ku mwarimu buri mwaka nzobe mfite bashasha ibyo nabyo ku munsi bizoshika muzabimenya yuko namaze kuba umwarimu rero uba rero ngerageza kwimura ubumenyi mfite ndabushyira ku bandi Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika amashatsi mwiriwe neza
ndakuramuka ikesera Mwa- mwiriwe neza murakomeye
yego Muduwe ku- ndamugiriza kidu arakumva duga ku ijambo ikibazo iciyumviro
ndafite utubazo dutatu akabazo ka mbere na uravunagura
ko yagiye mu burundi araza gusubira inyuma cyangwa agaca aguma akorera muri iki gihugu ako n'akambere Mhm.
aka kabiri abandi baririmbyi barahunze iki gihugu barahunga baragenda n'akahe kamwe batera kugira ngo baze bagaruke akanyuma yavuze ko kuba yaraje hano mu burundi hari abo bitashirije cyane cyane mu barundi bari hanze ubu mu- ubu muntu atwara sente dfdd evariste ndayishimiye yavuze yuko ngo kitera gufatira mu kigunga natubwira abo bantu bamwe bamwe kugira ngo tubamenye tubumve baba batahimbawe n'ukuntu yaraje hano muri iki gihugu murakoze se murakoze mashatsi reka duhe n'ijambo eugene eugene mwiriwe neza
Mwiriwe neza umujournaliste mwiriwe murafise ikibazo murafise iciyumviro
ego ndaramukije abajournaliste bose ngaho kuri voix d'Am- kuri voix d'Amerique hamwe na n'umuririmbyi w'umutima Kidumu Mm, urakoze barakumva kidima arakumva abandi turababwira
hama nanjye ni nk'intererano nagomba nterere ntera intege eh, uwo murundi w'umutima uwo muririmbyi Kidumu eh, ku kuntu eh, ariko aratanga message kuko iyo ni message ikomeye cyane yaba no mu makungu uwo si umunyepolitike ni umuririmbyi yigenga nta mugambwe arimwo ariko ni umuririmbyi koko yerekanye yuko akunda igihugu ciwe icyo nosaba nosaba yuko n'abandi baririmbyi baba bazi ko barataga akaranga ko gukunda igihugu cyabo bo kwigarura kuko abenshi baramuciye ko bagiye guhinduka baramuciye ko bakabona yuko badakwiye kuba abanyamugambwe badakwiye kubona yuko badakwiye kuba abanyepolitike ahubwo bakora umwuga wabo bakora umwuga wabo atabo bahengamiye baze ba- barakora umugabo nk'uko nyine eh, kumbure nyimba bafite bafite amategeko abagenga nk'uko amategeko ababikurira hanyuma bashigare guteza igihugu cyabo bashigare guteza igihugu cyabo imbere nicyo cyonyine kizodushikana ku mahoro n'umutekano hanyuma nce ngira ko ndamusaba yuko eh, yoca agi- arabinga adara gukora amakonsere y'abantu b'ibihugu byo hanze adaratangaje ingene igihugu kimeze kuko bayibonye ingene bakoze yakoze igi- i- i- konsere mu- ah, mw'ijoro mw'ijoro barabona abantu bari bahari iyo ni message ikomeye cyane ku bantu bagenda bavuga yuko atamara umutekano bisenga mu Burundi aha mu Burundi turatekanye kiretse yuko hari abantu batwifuriza ko twos- twosubira mu kaga twaciyemo izo navyo izo nazo natwe bene gihugu ntizizovyihanganira nibatureke ukeneye amatora azoze tuje mu matora udakeneye mu matora naho agumiye abona ko ari we azomworohereza ariko twiga bene gihugu baduha amahoro kuko twiga abene gihugu ni twebwe tuzo- tuzo- dutanga kandi ni twebwe twaka uwo tubonye batugomba kudutwara nabi turaheza tukamwaka nibareke rero Yego.
twitekanire hanyuma dushobore gutera imbere tugume- dukomeze demokarasi twarohe duhabiye nyabona dushike ku- kuco n'ikindi tutoshitseko tugishikayeko n'amara n'umutekano atawanja wangura atakuvangura atamuka atamuhutu atamuto atamutuhutu kuko izo twarabisezereye urakoze urakoze jene reka duhe n'ijambo kirisa kirisa mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe n'amahoro ni amahoro ikibazo icyiyumviro mu kanya gatoya cyane rwose yego nagira ubwa mbere nshimire uyu muririmbyi wacu kidumu hari ibintu avuze ati hajya nko kwica umutegetsi bisa nko kurasa shoferi N'aba- namwe hari igihe muba muri mu iyo modoka murashikirwa nagira ndamusabe utuntu nka duke avuga nti ibagira hano mu burundi agende hariya mu makambi y'impunzi naho nyine abereke ababwiza ukuri biri- ibiri mu burundi kandi nkavuga nti uno munsi nimba umutekano uhari amenye ni- n'utundi yoshikiriza avuge ku bukene ate mw'abo banyamahanga asanzwe ari naya- ari nayo aba ababwire ko hariya i burundi ibintu uko bimeze ndabye hari ryari hari mu ijoro igiteramo uko twamuroreza nari nahashitse ariko umuntu twarabona utubidewo tu- tu- bacisha ku muri za watsapu hehe avuga ati ibi bintu ari umuntu uri uri nko mu mahanga hari igihe wokwibaza ati nkeka ari mu ntaje si mu burundi mugabo hari mu burundi asaba rero uyu mu- munyacyubahiro kidumu kuko ijwi ryiwe rigera kure ni nk'amwe amaradiyo nyine Na- mufashanye muvuge ukuri yego murakoze murakoze kirisa reka duhe ijambo uh, mushana kidumu Ah, gira icyo avuze ku byashyikirijwe bwa mbere na mbere mashatsi arafi- yari afite ibibazo bitatu n'intererano ya jene reka hamwe n'iyo ntererano ya Chris eh, hamwe n'akabazo kiwe Eh, mushana kidumu duga ku ijambo
Eh, ndashaka umbarire ryabagije bwa mbere ibyo yavuze by'ikivunga kuko umurongo wari ukuntu wacikaguje I- yavuze ko uwundi wa hariho kabiri ndazi ko yanyunganiye we nta kibazo yabagije mu eh, uwa gatatu eh Eh, ikibazo ca mbere Uwa mbere.
umushana mashatsi yabaje yabaje niba muzoca muguma mu Burundi canke muzotahuka
ego Eh, yaba- yab- yabaje n'ikindi kibazo c'abandi bacuraranzi bo barahunze akaba yavuze kandi n'ikintu washikirije muvuga ko hariho abarundi bamwe bamwe batanezere nuko mugiye mu Burundi akaba yavuze ati "Um- mworeka kuvuga ikivunga mu kabado makuru urutoki, natwe tu- nabo bakabamenya yego tugakwija ngo ngo noreka ku- kugira ikivunga oya bu- bu- bu- bu- mu- mubavuga mukavuga abaribo ntimuvuge mu kivunga muri rusange okay urumva jewe ikibazo yabagije cy'uko nsanguma ngaha je mu bisanzwe mfise abana baba mu gihugu ca kenya ndafise famiye ndafise umuryango usanzwe uba mu gihugu ca kenya mu gihugu ca kenya niyo novuga yuko ariho nsanzwe mba haheze imyaka mirongo ibiri n'umwe niyo nsanzwe nibera mu bihugu byose bya burayi cyangwa muri amerika cyangwa muri kanada hose aho ngenda mba byose nabitunganije muri Nairobi niyo ngorera ibintu byanjye niyo ntegurira ingendo zanjye niyo ntegurira n'akazi kanjye ko gusohora imiziki mishasha abantu baguma bumviriza mu mwanya zibandanye no mu mba urumva ariko nka Nairobi nta Burundi nta Rwanda na Tanzania hose ndahashika mu mwanya muto aho bangeneye hose ndahashika muri iyo saha uko bimeze kose jewe namaze kuba umunywanyi cange umunyagihugu wa East Africa Community kandi byari mu bintu byari mu ndoto zanjye kuva kera kuko kenya narayibayemo na east africa community isa n'iyahombye iki gitangura gusubirana hakiri perezida moyi hakiri kwibaza na benjamin mkapa mukapa ego amanama ataratangura na museveni amanama niyo nabwiye abantu yuko umunsi umwe ibi bihugu byose bizokwiyunga hanyuma twese tuzora tugenda tubaho dushaka dukora aho dushaka n'umuntu apfuye bakamuhamba aho yavuze ko bamuhamba muri ibyo bihugu nakunda kubibwira abantu bakavuga ati ntibishoboka abapolisi baraturembeje barakunda kudufata ngo ni uko gusa turi abanyamahanga turi mu nzi ngaho icyo gihe kabisa nibyo barafatwa abantu bakura izo makamyo i nayirobi narabibona abapolisi abo twabanye icyo gihe barabizi barabyibuka ariko urabona ko ubu kuko nka leta zunze ubumwe za afurika ntoya y'ubuseruko aho bamwe basigaye bagenda mbere mu ngendo zabo bakoresheje karangamuntu gusa ya yindi bita ayidi akava ku mupaka yinjira ku wundi nk'umuntu akiri mu gihugu kimwe ibyo byose byewe n'ibintu byiza nicyo gituma nacyo nshima yuko noza ndavugira bose noza kuko nahisemo yuko n'umunyagihugu n'ibi bihugu bitanu byose hanyuma ikindi kibazo ikindi kibazo yavuze kamamwotera abandi bacururanzi bahunze igihugu
akamuno batera ni uko uwumva kabisa yuko umutima wo kugaruka mu burundi wamujemo cyo nibaza ko yota nta muntu babuza kugaruka iwabo narabivuze no muri konsere ndi abazungu bashobora kuvuga yuko batakije kandi kubagendera ariko ba nyene igihugu kirazira kuvuga yuko utazosubira iwanyu utazosubira iwanyu sima basi uvuga uti urindire ko umutekano ugaruka kuri bose umutekano ugarutse uzoca ugaruka ariko nturahire kutazofa ugarutse iwanjye kirazira umuntu agututse akagutuka ngo urakabura igihugu aba agututse nabi
urakoze umushigana he kidimo kuri izo nyishu zose ndabona dufite abandi bari banyuye radiyo ijwi ry'amerika reka dutangure kuri dani dani mwiriwe neza mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro ego mwiriwe ndaramukije n'umuririmbyi wacu kidumu ego nisunze ku nteko kidumu yari hafi yasanze afise mu birori yamukira amazogirisha n'ibujumbura niho narindi ubwa mbere banze bwa mbere banze kumushimira kuri porogaramu yapanze nabonye ari byiza cyane hama ku bijyanye no guhimiriza abarundi impande zibiri zose zishamiranye kumvikana ni inshingano cyane umuririmbyi kidumu tumushimira by'ukuri bibaye indirimbo kuririmba yaramenje iyo ndirimbo yaragize uruhare runini mu gihugu cyacu burundi ku bantu batari bake kandi warumva ko ari indirimbo nziza cyane indirimbo yo guhanura impande zibiri nyine zari zishamiranye muri icyo gihe n'ubu naho ndumva ko afite uruhara rukomeye mu bijyanye no gusubiza kugarukana amahoro mu gihugu cyacu burundi ego frederic ikintu nokwibutsa cyo ni uko ahanyene ku rya amerika hari ikiganiro cyitwa ehemushe tumazemo iminsi turi ko tuvugana ku ruhara nyene rwo muririmbyi mu bintu bijyanye na politike cyangwa mu bintu bijyanye n'imibano mu gihugu twararyagiye hamwe na mugenzi wanyu yitwa roger muntu ariko we warabaza ati none umuntu uririmbyi afite uruhara uruhe ni uko kuja muri politiki araremerewe kuja muri politiki ariko twaciye dusanga ikintu nyamukuru tugiye hamwe ku bandi bantu bose bariko baragira ico baterera twasanze umuririmbyi afise ikintu kinini yoterera kugira habe impinduka mu gihugu ariko adakwiye guhengamira muri politike ngo yegamire kuri uwo mugambwe cyangwa uyu n'uyu ariko arafise ikintu kinini nyamukuru afise ashikiriza n'iyo akivuze usanga igihugu cose kuko umuririmbyi afise ururimi rushika kure turagira ko iduha umuntu we muririmbyi wa mbere dusano mu burundi dufise yatanguriye abandi kandi ndamwemera cyane ni nawe muririmbyi nubwo yobwa ijambo bantu bose haba abato n'abakuze barihuta kuryumva ibyo rero kidumu ndamusaba ati iby'ukuri nakomeze abandanye iyo ntumbero afise yo guhuza impande zibiri avuze ijambo ryanyoye cyane ati jewe sindi umubopoza kandi sindi wo muri guverinema y'uburundi canke ngo nshikire umugambi uri ku butegetsi kanamba ariko nshaka abarundi baje hamwe umukene jya kukaza umutunzi jya kukaza ariko mwese mukore kugira ngo yiteze imbere namushimiye cyane kidumu yavuze neza rwose mu majambo make nashaka guhimiriza abarundi bene wacu ibi bihe turimo bizohera bizohera kandi nibaza yuko impande zibiri zose zaba zumva kamo siwe wambere wa mbere abivuze ariko zose b'umurundi we muvise afike iryo jambo kandi mva riranyomatse cyane ndamusabira imigisha murinzi wacu kidumu bandanya ahezagirwa hari hose urakoze dani ku butumwa bwiza n'impanuro nziza impanuro zijanye n'ibintu eh, vyubaka eh, umuririmbyi kirangiranwa kidumu yashikirije reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika ireterika
Hello.
muratwumva mwiriwe neza
Amahoro cyane Ak- murakomeye.
akazina kawe twibutse kandi
Nitwa Iteriteka Mondiale.
itera iteka itera iteka hanyuma Yego cyane.
urakoze cyane rwose urafise iki- iciyumviro uri hehe
Eh, je ndi mu Burundi i Bujumbura.
yego eh, duga ku ijambo niba ufise ikibazo canke iciyumviro Yego hama ndaramukije gikontinere mu mudamukiriza.
yarakumva
Yego turamushimiye ku kigoro yagize ko kuza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tuka tukanamukeza vrema yaragize akigoro mugani byiza. muga twe tubiduhaye isobanuro nyinshi ukuntu ibisa aba- umutekano usa n'uwagarutse ari hazi rikavuga ngo ni hahe ngo yaje guharanira amahoro bwa mbere hose ibintu bitarayangara ntihari byagira ico ciyumviyo biboneka yuko hoba hariho ba bandi bamwe eh, bamwe baba- bamwe bo muri ya leta bamufambatishije kugira bereke amakungu n'abanyagihugu bari kubabahoma nk'amaso ngo umutekano urahari ico co mugari icumviro ciwanje sinzi ko ariko n'abandi ariko bimeze ama tukanavuga sinzi ingene baba batoye ikibido wenyene abandi baririmbi zose barangaye umugwi rayani sore yabo ingene wangajwe abamukombozi ingene biri ukwakora abaye mujomi karuse kana abandi simbona rero ingene kidumu ariwe ariwe bavuga ngo niwe a- azi guharanira amahoro wenyene kandi hariho n'abaririmbi benshi Eh, ba eh, mu- murakoze icyumviro canje ni iki Eh, mushana itera iteka nibaza ko mutategereye kuva mu ntango eh, mushana kidumu yavuze ko yatumiwe na ambasade ya Kenya yaje ku butumire akaba ari umurundi nawe nyine afise eh, ubutumwa atanga bw'amahoro n'abo bandi nibatumirwa nabo nyine nta kibuza barashobora kuza nta murundi n'umwe ashobora kwanka gutanga ubutumwa bw'amahoro reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Steve mwiriwe neza Steve muratwumva Eh, murafise ikibazo murafise icyumviro Steve vuga ku ijambo Eh, Steve turakugaruka ko ndabona ko umurongo wawe umengo ntiwiteguye neza reka duhe ijambo umushyira kidumu agire ico avuze ku vyashikirijwe na Dani Dani yavuze ubutumwa buhambaye cane gose eka nico kibazo eka iciyumviro cashikirijwe na itera iteka Eh, mu kanya gato umushyira kidumu
isubiramo icyo cyagani Eh, Dani Dani Yashimye.
Dani yashimye cyane rwose akaba bakeza ko ah, akaba asaba abasaba gukomeza eh, uyu mugambi mwiza wo kumvikanisha abarundi kubahanura kugira ngo ntibagume mu mwijima ukwama bariko bararyana hisunzwe amoko canke intara hamwe n'ibindi bya politike akaba ashima cyane rwose i- igikorwa muri ko murarangura umushirantahe iteriteka niwe yari afise ikibazo avuga iyo- abaza igituma ari mwebwe bwenyine mwatumiye mu bandi bamenye- ba ririnzi kirangiranwa ba yavuze amazina ariko inyishu dusa n'abazimuhaye mugira icyo mubuze kuri ibyo byiyumviro bibiri by'abo bantu mu kanya gatoya muzaba mukoze
yego hari umuntu yabagize ati hariya bari umutekano tuvuge umutekano rero reka tuwuvuge umutekano aho muri amerika wotubwira ko ari ijana ku ijana ko tubona umwanya mumwengu umwirabure yarashwe abirabura bone bihoye ibintu nk'ibyo nta mutekano ijana ku ijana munsi y'izuba ntibishoboka iri zuba badushyize ko hejuru imana ikadushyira ko hejuru umutekano si- ariko turagerageza yuko tuwugira neza abantu baragerageza yuko bagira umutekano wabo neza bakagerageza amaleta aka- akagerageza kwaba ariko arawurwanira kugira ngo bakagira n'amamezire cyangwa ingingo zifata kugira ngo umutekano umere neza kuri ivyo rero abaririmbyi bo baba barahunze bakava ngaha cyane cyane nka bajya ba lion story ni ukuri jewe mu bintu ngira ntangure gu- gutangura gusaba leta leta ni kuvuga inzego ziri ngaha i bujumbura ziriko zirakora management y'igihugu kuri iyi saha kuko ndabona ariyo umunyapolitike umwe yanditse ibintu ababazwa n'ukuntu jena zo kuririmbira abarundi ngaca niyumvira arakunda abarundi cyangwa arikunda we umuntu agaca atangura guhindura guhindura ukuza kw'iwanjye i bujumbura ashaka kwereka ko umenya nze gushyigikira ubutegetsi kubera ko waba ugwawe ikintu jyewe nagira ndamubwira iyo munyepolitike abansi biwe siyo bansi bawe n'abakunzi biwe n'abonzi si ngombwa ko bacaba abakunzi banje icyo dusangiye gusa muri iki gihugu ni ubukene ubukene nibwo buri mu banyagihugu nibwo tugo abantu bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo babuvemo abansi biwe nabirinde nabo jewe akazi kanjye ndirinda n'abanyagihugu kugira ngo ndabaririmbire amahoro kugira ngo ndabahuze ndabanywanishe ndabakundisha igihugu cyabo wumve nabone ko bava ahantu kandi hari iteka n'abindi tubibutse nabyo binjiza nta kundi rero ku byerekeye abo ba bayonseri cyangwa abandi baba barahunze kubera izo mvururu za politike cyo nibaza yuko babyifuje tugiye nabyo byo gutangura kuba turabisaba abarundi bahunguke apana bo gusa baririnze abarundi bahunguke batahe mu mwanya bumva ko bashaka gutaha kuko na- nari mu rwanda umunsi umwe ejo burundi mu kwezi kw'indwi nakoze ikiganiro n'iradiyo benshi badashaka kumviriza yitwa ingamba sinayitinye nasiye nkora ikiganiro kandi nange yabikoze by'i bujumbura navuze ndi irasazwe leta ikora iko ishoboye ikora abarundi mu buhungiro nta bindi Eh, mushikana tu- tukivuga kuri ivyo bitaramo nyene mushikana hari kidumu uko ishoboye kandi arigutse ko ndi bujumbura ndi ngaha ku butaka bw'i burundi nikora uko ishoboye abarundi bakuye mu zabo bitaye hari abahunze kubera igihuha hari abahunze kubera ubwoba bagize amasasu atangiye kuvuga birumvikana ariko ikora uko ishoboye kandi gasabye abanyepolitike ntibafate ingwate imbuzi z'abarundi kuko benshi bambuye ko ariko baragogwa benshi twarahuye nabo barambuye ko bagowe eh, mushikana kidumu tuki iramiririze kujya no muri tanzaniya zohura n'abandi tukiri kuri ivyo biteramo nyene muteramisha vy'umuziki eh, mushikana hahe eh, kidumu hariho aba- abantu mu rwi eh, wa- badakomeye neza mu mutwe batelefonye igihe wari kuraha ikiganiro mugenzi wacu Edi Rwema ngaha ah, maze uraheze uremera ko niwaja mu Burundi uzoja kubaraba uba warategekanije kuja gu- kugarukira kuri abo bantu Ndiko akanya gatoya ndajayo, ndiko ndajayo narabivuze kuri radiyo ya voix d'amerique ubu ndiko ndajayo ngiranze yajya kwa rojanti kandi ibintu byose byamaze gupangwa n'abamenyesha amakuru niyo bari ukuri uno munsi murakumenya murakoze cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza ngiye ira- kuririmbira
eh, tu- tu- n'abantu kandi barabizi icyantangaje umurwayi wo mu mutwe amenya gute kompoza nimero ya telefone agatelefona gute icyo nicyo gihe ngiye guhura nawe ndamubwire n'igihe wasabye rero uno munsi uno munsi byasangwa n'ubu ndazi ko nakoze icyo kiganiro ndi mu bwongereza ubu rongeye guhura nabo ahubwo ahubwo hari ikindi nzokubwira ngira mfate utwo narose ndatugaburire ku bakene utwo narose ngaha i- umugambi mwiza cyane rwose umugambi ukwiye gushimwa mushira nta kidumu Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Tori mwiriwe neza
mwiriwe cyane mwiriwe murafise ikibazo murafise iciyumviro Ndamu- ego ndamukiriza na kidumu kidumu je ndamuzi cyane kidumu eh, mwiriwe arakumva arakumva umurongo Eh, w'intunguruye nagomba ikibazo cy'iwanje hanini ngomba kumwibutsa ibintu bimwe bimwe eh, ki- mu matora y'ibihumbi bibiri na gatanu kidumu eh, aribuka umunsi umwe ku mugoroba ahantu yari ari ariko araremesha ikiganiro aremesha n'abanyagihugu aremesha igitaramo mu mugambi ms renzo ngimero Eh, hama ku mugoroba je ko hararicaranye kandi wamenga muri politike yari no kuri lisi y'abashingamateka eh, hama mugabo mu nyuma arabivamwo aravuga yuko ata politike agomba kujamwo hama nagomba kugaruka kandi ku kuntu mu minsi heza igihe kidumu yaheruka kuva mu burundi haraciye amakuru atari make aho hoba habaye ngo kumutera ubwoba na wene kumbure bamusaba ibi na biriya hama ba- baravugwa yuko yoba yari yirutse yoba yataye ariruka na rwanda mubaze be yari yahunze yahungutse canke vyoba vyari ibihuha nta muntu yigeze amurondera kidumu hama hariho eh, ikintu ahejeje gushikiriza avuga yuko eh, umutekano wewe abona ukwiye mu burundi hama mugabo amenye yuko eh, ubuhungiro dazi no muri kenya yabaye yo kuva kera kubera ubuhungiro nibaza ko atabaye mu mahoro hama imana imuhezagirira yaramumuririmbye ariko na rwanda mwibutse ku ndirimbo yiwe yaririmbye yaramenje uwishe be muri kino gihe na ca gihe yasohoka irya ndirimbo mubona itandukaniro riri he ubu hoba vyoba bimeze gute iyo ndirimbo akamaro yoba yarafashije ko twabonye ko kubyo yagize akamaro ubu u- mubona yoba ikenewe kwigaruka zirya mpanuro muracyazitanga eh, kuko abarundi batari bake baratangaza cyane n'ukuntu umuntu nka kidumu ngo ahantu ariko araririmbira eh, ngo imbonera kure ziba zifite ikibanza gitomoye ziriko zirakorana n'abapolisi amahanga aca afatira kuri ba mukombozi rayani sori eh, mu buhungiro hatandukanye umuntu arababona aho bari kandi bamerewe nabi amakidumu yavuze ngo nta muririmbyi atamuciye mu maboko mbega umuririmbyi ye- umuririmbyi abaririmbyi nkabajya kandi muzi abantu bahora begeranya mu gihugu kandi nabona ubutumwa bwabo bwari ubutumwa bukomeye mbega ubu iyo muyumvira kugenda mu burundi ugiye ujanye ijya migwi arayani sori mukombozi ukamujana ukajyana n'abandi baririmbyi batotejwe koko ukagenda ari bubaserukiye kuko uri umuririmbyi akomeye nimubona ko byari kugira akamaro cyane kumbure bigatanga n'impanuro ku butegetsi hama n'abahunze bakabona yuko igihugu ari nyabagendwa tutumvise kidumu eh, acungerewe cyane bi- birenze urugero Mugo mu wundi muto muto ntacungerewe hama mwibuke yuko n'ebyo baraye bishe abantu kidumu nimuze muravyibagira Mu- ivyo bintu eh, nk'umuririmbyi dukunda muri kino gihe ni ukuri eh, muravuze yuko utwo muza kuronka twose ari utuntu muca mufashisha abantu bagowe ahubwo eh, ndazi amahera atari make murayafise raba hari abari mama hari n'abari tanzaniya hari n'abari hehe muraba ako gakate mukabarungikire n'ahandi kubabwira ngo eh, batahe eh, muri kino gihe na jewe Ego ndi mu Tore buhungiro, ku ico kibazo nagomba ku kibazo kumenya cawe ca mbere ico- ikibazo eh, cawe kandi ca mbere nibaza ko utari wategeye neza kuko eh, eh, Kidumu yavuze ko yatumiwe na ambasade ya Kenya ku kindi kibazo ca guhunguka no guhunga yavuze ko kandi birazwi ko aba mu gihugu ca eh, Kenya kuva haraheze imyaka mirongo irindwi n'umwe ibindi bibazo babajije vyabo baririmbyi bandi araza kuvyishura mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika Bigimana Desire mwiriwe neza murakoze murakoze murakoze mwiriwe neza mwiriwe neza murafise ikibazo murafise iciyumviro
ego nafise ikibazo yego
ego jewe eh, kidubu je ndamwemera cyane ariko nashaka kumubaza ko mu- aha mu burundi tuzi ko hasinywe amasezerano y'i arusha yo ku yo guhuza abarundi mu bihumbi bibiri mbega kubwiwe ubu yobabona yuko ubu amasezerano y'i arusha ariko arakurikizwa canke ntiyakuri- canke ariko arakurikizwa kuko turazi yuko duhora twumva twebwe abanyagihugu yuko kandi amasezerano y'i arusha ariyo ntandaro yuko a- aha mu gihugu turi mu ngorane No- none kidumu abyumva gute? amasezerano y'i arusha none ariko arakurikizwa canke ntariko arakurikizwa abo baba batariko barayakurikiza kubw'iyo bari bande kuko jewe mbona ko a- atariko arakurikizwa murakoze cyane Eh, murakoze ico kibazo kisa n'ikigoye kuko n'ikibazo n'abanyapolitike eh, gishobora kubagora Eh, kidimo yavuze ko atari umunyapolitike ariko ara- ndamuha ijambo mu kanya agira ico akivuze ko reka duhe n'ijambo kandi eh, umushikirantahe Bigirimana Jean Marie mwiriwe neza Bigirimana Jean Marie muratwumva
mwiriwe mwiriwe murafise ikibazo munyarutse mu kanya gatoya umwanya uriko uragenda
rero ndiko ndabundabunze nagira amani ndabashimiye nongere ndamuteye umutumire mwatumiye yego
hanyuma ari umuntu yari yamubajije ikibazo ariko atashoboye kwishyura twagomba kumenya abo bantu ni bande nimba atari ibanga ryiwe niba ibyo bari ibanga yo- yogerageza akadomo k'urutoki ati hariho imigwi y'abantu imigwi kugira ngo abarundi dushobore kubimenya amatongo yatuma umusore adesetse no hagati mu gihugu ibyo yakoreye amakonseri
Eh, musaba ko yokorera abakonseri mu gihugu hagati
eh, kugira ngo aremeye iki giteramo aba- abarundi tumubone Murakoze.
murakoze cyane rwose reka tumuhe ijambo mushirantahe ikidumu ku byerekeye ibibazo byabajijwe na tori bigirimana desire na n'icyo kibazo cya nyuma cya ah, bigirimana Eh.
jean marie asaba ko mu- koresha n'ibiteramo by'umuziki hagati mu gihugu
ego hari umuntu yabajije ibitaramo byo hagati mu gihugu bizofata umwanya wabyo nabyo rero zozyitegurira nk'uko bitegura icya bujumbura hanyuma nduge mu maporovensi abantu bazaba bahisemo bakifuza amaporovensi yegeranye aho umwe ash- porovensi imwe ushobora guserukirana zitatu zitatu icyarimwe cyangwa zibiri ibyo ni ibintu bite- bigomba gutegurwa bitegereza gutegurwa hari umuntu yabagize ikintu cyangoze ku mutima cyerekeye ukuntu muri bibiri na gatanu ninjiye mu mugambwe ndaba- ndajya no kuri lisite y'abadepite nibyo kabisa nibyo ntabeshe ariko kijya gihe rero niyo mwanya naciyemo menya bwa bundi yuko ibya politike byatabyishoboye ndagwa nk'akarorero jewe hari ahantu nagiye gukora mitingi ya politike ariko ni jewe bari bamaze kubona yuko nzi kuvuga cyane muri mrc yari yatwarwa n'uwitwa koroneri bagana kandi epitasi reka nze ndavuga ndudura ko abantu babimenye nari muri mrc ruhezangemero yabayagana kandi epitasi bamaze kubona bwabo uriko nzi kuvuga hari ukuntu rero umugambi uca utunganya ukuntu ninda aza kuvuga iyi ni disikuru tuza kuvuga mu nyuma rero sasa ibyavugwa ibyinshi navuga ibintu nahawe mvuge kandi byabaye ntaravuka ahubwo na mama wanjye atari bwarongogwe uwangwanyije ubwa mbere yari mama ambyara kuko yabona kubera ndiko ndabeshya abanyagihugu twumvikane yatangiye kungwanya kuko yumva ko ndiko ndavuga iby'itandatu na gatanu atavyo nabonye nabona atari bwarongogwe uko niko byagenze mu nyuma ndavuga ngo reka roni ndabaza umutima wiwanjye reka roni wibaza ibibazo none nk'ubu notogwa noza mu kigobe nkicara nkava ko nabari mu kinyamateka mbona ntabyo ntoshobora kuko ndakunda kuririmba cyangwa bivamo cyangwa bivamo umuntu wese akumva kumva ibyiyumviro by'iwanjye namfate nk'umuntu atawuyegamiye mu mugambi uwo ari wo wose kuko ntabyo ntoshobora nta n'umwanya ntubirongera no mu bapiyoniye ndi n'umwana byarananira gutonda kujya ku bapiyoniye byarananira kuri ibyo abantu ntibahumure kabisa nta ngorane ndi umunyamuziki hanyuma akazi ngora kamubugarira ku meza ni ukuririmba gusa ariko ibyumviro ndabibona ndashobora gutanga ibyumviro by'iwanjye n'uko kwiwawe abariko barabaza bakabaza nk'uko mufite ibyumviro nacyo nikomeze ndafite ibyumviro kandi ntimenya kuvuga ibyo niyumvira ndabivuga ariko nimba natarazi inyuma ndavuga ndi ibi ndiko ndavuga nabyo nabonye umuntu azobimbaza nta n'igitabo ndasoma kibimbwira ngo ndabimenye neza yewe fuma ako nibesha mbese abantu kandi ntangure kwibesha fuma ndabivamo naciye mfata ingingo kubivamo nosaba n'abanyepolitike bazi ko twarabesha abantu bagatangura nabone kwibesha kubera ko babeshe cyane bagatangura kwibesha yabesha abantu ibinyoma rero ku bantu bimaze kuba byinshi akamenya nabone kwibesha no kwiyibagira nabonye nibaza ko bakurikira karoti iwanjye bakabivamo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamaro bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika risamanira iyi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo nk'ijwi ry'amerika franco mwiriwe neza ya franco ya mwiriwe mwiriwe makuru ni amahoro muri hehe franco
ambasaderi wanyu wa alemanye dusadovu muri uri ambasaderi w'uburundi oya ne i mean ndabakurikira cyane ntuwe nkonjibwa uri umunywanyi wacu rero
hano i dusadovu yego mu budage nivyo duga kwijambo murafite ikibazo murafite icyumviro
mfite utuntu duke nshaka gukomandaho icyambere ndashimira kidumu nkavuga wenda aranyumvuga araza agakomandaho nabona umwanya ndamushimira cyane kubwo igitekerezo cyangwa inisiyative yagize kugira icyo avuga abahanzi ni abantu b'abambasaderi bavuga akantu cyangwa bakora indirimbo ikagera kure mesaje yaratambutse twarabibonye ku mafesibuku na hose nkamubwira ati kuraje komereza kandi nkahita musaba akantu hari abantu benshi babona ibiba amasituwasiyo bari kuba baba bafite n'iryo jambo siwe muhanzi wenyine tugira muri east africa cyangwa muri ibyo bihugu byacu aho hose ariko ugasanga babaye barifashe kuki twebwe icyo tuba dushaka ni amahoro mu baturage batubera batubere bambasaderi bavuga ibitagenda kandi n'abo bayobozi bacu umuntu aravuga akantu ngo yinjiye muri politiki politiki ni iki bajyaho ngo badukorere umuntu aravuga ikitagenda bagatangira kuvuga ngo ibyo ntabwo tubishaka ayo maturufu y'ubwoko amoko bayarambika hasi bazane amaturufu afatika abaturage bareke kubakira mu bwoba bareke kubagira ibikoresho by'ibyo batazi sinzi akandi na namushimiraho kidumu ni umuntu w'umugabo kandi nkaba nibaza ko ino ni imbarutso y'ibyakoze byageze kure n'isi yose igiye kubibona noneho nk'uwo muntu hari akantu yavuze ngo umuntu wamwanditseho ngo ntararitike uhita wumva ko hari abantu ni gute ukiduma araje gutangira abarundi barishima amahoro yagarutse aravuga amasipici yo kunga ibihugu byombi u rwanda n'uburundi si bamwe kamembe ntabihakana undi muntu ngo kwa wari sitade uhita wumva ko uhita wumva ko akantu nyine k'abapolitisiye baba bashaka kuzana ibi ngewe ndibaza bashaka kudukorera bashaka ko dutera imbere bashaka ko tuguma muri ibintu by'amoko ibyo by'amoko babirambitse hasi bakazana amaturufu afatika bagateza igihugu imbere bakareka freedom of freedom of speech inaha icyo ni cyo kintu cya mbere umuntu agomba kuvuga ikigenda n'ikitagenda nta tegeko rimuhana ntawe gushimuta ntawe kwica kabisa biratubabaza ndumva ari icyo naba nsorejeho akagira agakomenti sinzi niba bikacinze byose urakoze franco urakoze cyane rwose no kuba ukurikirana iradiyo ijwi ry'amerika turagushimiye kandi ku butumwa bwiza mutanze buvuga ko abanyapolitike cyangwa abantu bose aho bari bose bashyira imbere indyane z'amoko ari abantu bari mu kinjana mu binjana byarenganye aho bavuga kenshi na kenshi niho abantu benshi bavuga ati laje de la pierre n'ibintu ataho bibashikana gatoyi urakoze cyane rwose kuri icyo cyiyumviro ariko reka tumuha akanya umushingantahe kidumu agira icyo avuze ku byo mushikirije franco kidumu umwanya n'urwawe hanyuma ikintu bavuze cyerekeye ngo arusha amasezerano yarusha yarusha arakurikizwa atagenda akurikizwa niwe ni ukuri icyo kibazo rero numva kingoye kuko abantu bibaza ko arusha ari byerekeye perezidanse gusa yewe nagira ndababaza ahubwo abajejwe abashavuze n'ibyarusha cange abashaka kubihonyanga cange abumva ko bitariko birakurikizwa niyo byakurikijwe batubwire bati aho byagiye biragenda neza tuhamenye kuko sinzi ko abarundi n'icyo gitabo ko bagisomye ni bake cyane kandi bazi gusoma no kwandika bashaka bazi ibyarusha barabyumva uko nyene tu ngo amasezerano yarusha kubera yuko ngo habaho ibintu byerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu ibiki kumviriza igikuru igikuru cyewe icyo ndiko ndavuga nimumbaza ibyarusha ibyarusha mukapa niwe yabigeje aze bikurikirana akabahamagaza bakabiharira ko kandi bose baramwemera yuko ariyo muhuza wabo sihondi aho ndi reka rero ndababwire umunsi ijana ku ijana ndanamo ku isi ijana ku ijana ariko icyo mbona i bujumbura abantu barajya mu birori gushyika mu gitondo icyo nicyo nabonye nicyo nari bwamenye nicyo nari bwamenye mu gihe nari hanze y'igihugu ntabyo nari nzi yuko gutyo nagewe nari nzi yuko ari ukundi hariho umuntu yanditse artikire ngo hariho abantu bake bica bavuye muri konseri ya kidomo arabeshya ibiciwe ngaho bari bavuye muri umunsi mukuru wa diporome diplome hariya ku muzinda baca bahura n'iryo sanganya ry'abagizi ba nabi ariko guca uvanga na konseri ya kidumu bivuga yuko yababajwe n'ukuntu konseri yabaye ntashaka ibintu nk'ibyo biba ntabwo ntiyifuza nuko abantu bajya mu misa ntiyifuza nuko bajya no muri n'urubanza rwa mariage ngo barukore batabe banezerewe ashaka yuko abantu bamwe bamwe uyu munyepolitike cyangwa uyu mumenyeshamakuru yandika ibintu nk'ibyo aguma ashaka yuko akantu kose abu ipfuye ngo urabona amasezerano yarusha cyangwa umutekano wifashe nabi uko bimeze abantu bapfa ku munsi wabo abagizi ba nabi barahari yego turazi ko ari imari za politike ndabyanse birahari hariyo abatanezerewe n'ukuntu ibintu bimeze hariyo abantu bashaka yuko bajya mu biganiro kugira ngo bumvikane bose bataye mu gihugu ibyo nabyo bifishe karindiriye yabyo hariyo umuhuza hariyo mukapa hariyo yoweri museveni arazi hariyo akarere ka east africa community ariyo bya bihugu byo mu biyaga bigari ibyo byose abo bose bagejije ibibazo ariko baba muri kurandika amakuru ku muntu yirondera ibirasiyo ariko araririmba nka kidumu ari kugira ngo abantu abana biwe barare bariye ugaca uvanga n'ishavu ufise bya politike ku bandi bantu je nibaza yuko ari kundemera karindwi kandi uwo munyepolitike je nosaba ko abanyagihugu batazopfa bazoreke kumwizera kuko muhereze kuka muhereze ku, ku majambo yashikirijwe na Franco uh, mukanya gatoyi uh, kidumu muhereze ku mpanuro zatanzwe na Franco akanya gatoyi cyane gose
Franco yavuze gute reka gende ko ndava ruguru umurongo gumugira uh, Franco Franco Franco yashimye neza cyane gose ubutumwa uh, mwashikirije akaba kandi yavuze ko uh, abarundi n'abanyarwanda badakwiye kuguma mu mwijima w'indyane z'amoko politike eka n'ibindi
mushinga ndaye hari ikintu tuza babiri tuvuga tuti ikigo bazonye umuti ijambo birenda kubarire gende zogemanga n'imbere y'amakungu ndarota kandi kubona uburundi n'u rwanda basubiye kwiyunga abanyagihugu bacu bose muri ibi bihugu bibiri bagasubira kuba famiye bakamera nk'umuryango bakagenderana bagashingirana bageni ubutumwa bwiza cyane rwose mushirana kidumu ndagushimiye kuvuga ngeze ni kigali ngo bisubiramo urakoze cyane rwose mushirana kidumu ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire kamuduhe ibyiyumviro byanyu mutubwire cyane cyane n'ibiteramo muri ko murakoresha mu Burundi turabashimiye cyane rwose turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro byabo turashimiye na ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma fatu karara turagushimiye cyane rwose kuba washoboye kwegeranya ikiganiro ugaha n'umurongo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza
tutambee nani mama fleri